iradiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma ingingo z'ingenzi kuri wa kane abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda bagezweho raporo igaragaza uko ikibazo ibibazo byugarije abaturage mu rwego rw'iterambere bihagaze hari ikibazo cy'abana bafite ubumuga bwihariye cyangwa bukomatanije batabasha kugera cyangwa kwiga mu mashuri asanzwe bakadindira hari ikibazo cy'amashuri make kandi ahenze y'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe uwo ni eda mukabagwiza visi perezida w'inteko ishinga amategeko mu mutwe w'abadepite mu rwanda inama ihuza abayobozi ba afurika na amerika hano i washington dc irasoza imirimo yayo kuri uyu mugoroba mu kanya turanyarukirayo mu bwongereza imyigaragambyo y'abaforomo yatumye babarirwa mu bihumbi birirwa batavuwe naho ingabo za Ukraine zasutse ibisasu bya rutura mu gace k'icyo gihugu kigaruriwe n'uburusiya aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato tugumane amakuru tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi muri kameruni ba guverineri baravuga ko benshi mu bantu ibihumbi magana arindwi mirongo itanu bateshejwe ibyabo n'ubushyamirane bw'abitandukanyije mu ntara ebyiri zo mu burengerazuba bw'igihugu barimo gusubira iwabo bwa mbere kuva imirwano yadutse hashize imyaka itanu eugeni mukamusi igisirikare kivuga ko nta gitero gikomeye cy'abitandukanyije cyavuzwe mu byumweru bitandatu bishize ikimenyetso cy'uko amahoro arimo kugaruka mu turere twishwemo abantu ibihumbi bitatu na magana atanu mu myaka itanu abantu amagana bategereje imodoka mu murwa mukuru wa kameruni ya wunde kugira ngo bajyanwe i bamenda bamenda ni umurwa mukuru w'intara y'amajyaruguru uburengerazuba havugwa icyongereza ni hamwe mu hantu habiri abitandukanyije bahanganiye na guverinoma muri iyi myaka itanu ishize polisi ya kameruni ivuga ko ari ubwa mbere mu myaka myinshi abantu benshi bafata urugendo rwerekeza i bamenda benedict ndi umwarimu w'imyaka mirongo ine n'ine y'amavuko ufashe urwo rugendo n'umugore we n'abana bane avuga ko umuryango we nugera i bamenda uzakomeza werekeza mu mudugudu wabo wa ndopo uri mu birometero mirongo irindwi mu majyaruguru ya bamenda ndi avuga ko mu cyumweru gishize yagiye indopo kureba koko niba umutekano waragarutse mbere y'uko asubizayo umugore we n'abana uwo mwarimu avuga ko biteye ubwoba kubona ibimenyetso by'amasasu ku mazu menshi ariko ko bishimishije kandi bitunguranye kubona hari abantu bishimye mu bikorwa byabo bya buri munsi avuga ko hari urujya n'uruza cyane ahamya ko yavuganye na bamwe mu bagabo kandi bishimiye ko ubu hasa n'ahari amahoro n'umutuzo ko bashobora gukora no kwita ku miryango yabo kuri wa kane ingabo za Ukraine zagabye igitero zisuka ibisasu bya rutura mu gice cy'uburasirazuba bw'iki gihugu kigenzurwa n'Uburusiya impande zombi zanze guhana agahenge mu minsi ya Noheli mu ntambara zimazemo amezi hafi icumi na none Eugene Mukankusi meya w'umujyi wa Donetsk ushyigikiwe n'Uburusiya yavuze ko mu masaha ya mu gitondo roketi mirongo ine zarashwe mu mujyi rwagati ahatuye abasivili hagati aho ingabo z'uburusiya zakomeje kurasa hamwe n'ibitero by'indege mu gice cyose cy'uburasirazuba ahabera urugamba zishe umuntu umwe mu gihe babiri biciwe mu mujyi wa kerson mu majyepfo y'igihugu nk'uko abayobozi muri ukraine babivuze uburusiya na ukraine ubu nta biganiro bigirana byo kurangiza intambara ikomeye nyuma y'iya kabiri y'isi yose ni intambara yogogoje uburasirazuba bwa ukraine n'amajyepfo kandi ntawuva cyangwa ngo ajye mu rundi ruhande ejo kuwa gatatu umuvugizi w'uburusiya dmitri peskov yavuze ko agahenge ka noheli katari kuri gahunda meya kuremzin afata igitero cy'i donetsk nk'icyaha cy'intambara kandi yavuze ko aricyo gikaze kigabwe kuri uyu mujyi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubwo abitandukanyije bari bashyigikiwe n'uburusiya bawufataga bawambuye ukraine yavuze ko imibare ya mbere yagereranyaga ko abantu batanu bakomeretse harimo n'umwana ntacyo ukraine yahise ibivugaho ubwo yari ibisabwe umujenerali mu ngabo za ukraine muri raporo atanga buri munsi yavuze ko uburusiya bukomeje kwibanda ku mijyi yo mu burasirazuba ya bakhmut na avdivika yongeyeho ko ingabo za ukraine zasubije inyuma ibitero by'uburusiya mu masaha makumyabiri n'ane ashize
abaforomo bo mu bwongereza uyu munsi bakoze imyigaragambyo yo guhagarika akazi basaba kongererwa umushahara ibyo biraba mu gihe ubwongereza buri mu bihe bitoroshye by'ubukungu ipawundi ari ryo faranga rikoreshwa muri icyo gihugu ryataye agaciro ku rugero rurenga ibice icumi ku ijana diane nini nazwi mu gihugu cyose cy'ubwongereza abaforoma baharugwa mu bihumbi ijana bo ku bitaro mirongo irindwi na bitandatu nibo bahagaritse akazi basaba ko agashara kabo kaduzwa kugera ku bice cumi n'icyenda ku ijana by'amafaranga basanzwe bakorera abarwayi bagera ku bihumbi mirongo irindwi bari bateguye kubonana n'abaganga no kubarwa ntibabashije gusuzumwa no kuvurwa kubera iyo yegeregere hari haheze imyaka irenga ijana atera yegeregere ivuze mu gisata cy'ubuvuzi mu bwongereza umushikiranganji w'amagara y'abantu muri ico gihugu yavuze ko ababajwe n'iyi yegeregere agira ati ndarajwe ishinga n'akaga iyi yegeregere ishobora gukwegera abarwayi ishami rihurikiyemwo abaforoma mu bwongereza naryo ryavuze ko leta yanse ko izo mpande ziganira ibijanye n'iduzwa ry'umushahara wabo ubwongereza hatukibutsa ko buri mu bihe bitoroshe vy'ubutunzi ifaranga rikoreshwa ry'ipawundi muri ico gihugu ryataye agaciro ku rugero rurenga ibice cumi ku ijana abakozi barimwo abakora ku maposita ku bibuga vy'indege n'ahandi bagasaba gusunurirwa ubuzima
ubushinwa bwihutiye gukingira abantu bashobora kuba bakwandura covid cumi n'icyenda kurusha abandi mu rwego rwo kwitegura ko hashobora kubaho ubwandu bushya bw'iyo ndwara nanone eugene mukankusi ibyo biraba mu gihe ishami rya oni ryita ku buzima wms yagaragaje impungenge z'uko abaturage b'ubushinwa miliyari imwe na miliyoni magana ane batakingiwe mu buryo bukwiye leta zunze ubumwe za amerika nayo yemeye gufasha guhangana n'ubwandu bwongeye kwaduka bamwe mu basesengura ibintu biteze ko umubare w'abahitanwa n'iyo ndwara uziyongera cyane nyuma yo koroshya ingamba zari zafashije kubuza icyorezo gukwirakwira mu myaka itatu ku wa gatatu ushize ubushinwa bwatangiye guhagarika ingamba zikaze zo gucunga kovide zizwi nka zero covid bwakuyeho ibisabwa mu kwipimisha kandi bworoshya amabwiriza y'akato yari yatumye abantu ibihumbi mirongo bahangayika umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga w'ubushinwa wang wenbin uyu munsi kuwa kane yavuze ko ubushinwa bufite amahirwe yo kugira inzego zo kurwanya covid avuga ko nta kabuza zizafasha gutuma ibikorwa byo kurwanya icyorezo bigenda neza yabibwiye abanyamakuru kuri perezidansi amerika kandi n'umuvugizi wa amerika mu by'umutekano w'igihugu muri perezidansi john kirby yavuze ko amerika yiteguye gufasha ubushinwa igihe bwabisaba
ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi wayishatu radiyo yacu voa akadomo com naho murahadusanga naho kuri facebook instagram youtube na twitter turi kuri arobas voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika amaze kwemerera abayobozi ba afurika ko ashyigikiye ko umugabane wa afurika wagira umwanya wawo mu kanama ka loni gashinzwe umutekano no mu itsinda ry'ibihugu bikize bakunze kwita G20 cyangwa se G makumyabiri abivugiye mu nama irimo kwiga ku ruhare rwa Amerika mu gushyigikira icyerekezo cya makumyabiri mirongo itandatu na gatatu cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku murongo wa telefone ndi kumwe n'intumwa yihariye y'ijwi ry'amerika muri iyo nama edi rwema wongeye kwirirwa wiriwe neza geoffrey mutagoma iri jambo biden avuze ryo gushyigikira ko afurika yagira umwanya uhoraho mu kanama ka loni gashinzwe umutekano no mu itsinda ry'ibihugu bikize ryakiriwe rite ni ijambo ribaye rije ritunguranye cyangwa ryari ryitezwe
byanugwanugwaga nk'uko babivuga abategetsi benshi bari babitegereje cyane cyane ko bakomeje gusaba ko afurika yabona umwanya uhoraho mu kanama k'umutekano mu muryango wa afurika yunze ubumwe perezida biden rero akaba yavuze ko agiye gushyigikira ivugururwa ry'ako kanama kagize amahoro n'umutekano kugira ngo afurika ibone umwanya wayo uyikwiye muri ako kanama yavuze kandi ko afurika izakomeza guhagararirwa muri iryo tsinda rya je venti ni ukuvuga ibihugu bikize makumyabiri ku isi ndetse yavuze ko ibyo bizatangirana n'inama ikurikira y'iryo tsinda mu bindi bintu ikomeye cyane biden yatangaje asa nkaho avuga ko agiye gutangiza kugira ngo arusheho kunoza umubano wa amerika n'ibihugu bya afurika yavuze ko muri uyu mugambi cyangwa se icyerekezo cya afurika cyo mu bihumbi bibiri na mirongo itandatu na mirongo itandatu na gatatu leta zunze ubumwe za amerika igiye kugishoramo miliyari mirongo itanu n'eshanu zose ayo mafaranga biden akaba avuga ko agiye gufasha cyane cyane guteza imbere abaturage b'afurika guteza imbere ibikorwa remezo ndetse anavuga ko azanasaba ko umwenda ibihugu bya afurika bibereyemo amahanga wahanagurwa kugira ngo ayo mafaranga byatangaga kuri iyo myenda ashobore gufasha kugira ngo azamure imibereho myiza y'abaturage ndetse yanavuze ko agiye gusaba kongere ye ko yaguriza ikigega mpuzamahanga cy'imari miliyari makumyabiri n'imwe izifashishwa n'ibihugu bya afurika kugira ngo biyafate nk'inguzanyo kugira ngo bishobore guteza imbere ibihugu byabo byofure mu by'ingenzi ni ibyo ngibyo biden avuze nibaza ko abategetsi ba afurika benshi babyakiriye neza cyane
ubaye nkura mu kanwa kuko nendaga kukubaza uko byakiriwe ugereranije n'uko abahari bitabiriye iyo nama bameze ese kuba avuze ko azabashyigikira muri iyo myanya yombi bivuze ko bizakunda cyangwa hashobora kuba harimo birantega nubwo baba bashyigikiwe icyo nakubwira ni uko avuga mu ijambo ry'abanyafurika Macky Sall ariwe perezida wa senegali ndetse akaba n'uyoboye umuryango wa afurika yunze ubumwe muri iki gihe yavuze ko afurika yose ishimiye cyane perezida biden kuba agaragaje ko amerika izashyigikira ko afurika ibona uwo mwanya uhoraho mu kanama gashinzwe amahoro n'umutekano anashima ko babonye umwanya muri je makumyabiri je makumyabiri ariko nanone nawe agaragariza biden bimwe mu bintu byihutirwa yifuza ko cyangwa se abanyafurika bifuza ko amerika yakwitaho ibi byari ibintu bitandatu ariko mu magambo make birimo gushyigikira ibikorwa by'amahoro n'umutekano ku mugabane wa afurika birimo kurwanya imitwe y'intagondwa gushyigikira kuvana afurika mu bibazo yanyuzemo ahanini byatewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda n'ibindi byorezo afurika igenda ihura nabyo ndetse asaba ko amerika yagerageza guha afurika icyizere ko izayifasha mu bikorwa by'iterambere cyane cyane birimo imihanda ibikorwa remezo n'ibindi kurwanya imyuka mibi iterwa n'imihindagurikire y'ibihe no gufasha afurika gutsinda intambara ijyanye n'ibura ry'ibiribwa muri make ni ibyo muri byinshi perezida Macky Sall yavuze asubiza ibyo perezida Biden yari amaze kuvuga intumwa yihariye y'ijwi ry'amerika mu nama ihuza abayobozi ba afurika na amerika edi rwema ndagushimiye cyane urakoze nawe
tujya mu rwanda aho kuri wa kane abadepite mu nteko ishinga amategeko bagejejweho raporo igaragaza uko ibibazo byugarije abaturage mu rwego rw'iterambere bihagaze muri ibyo humvikanamo abafite ubumuga bakibangamiwe no kubona insimburangingo n'ubundi bufasha bw'ibanze eric bagira ubusa iyo raporo yagejejwe ku nteko rusange umutwe w'abadepite ikubiyemo ibibazo abahagarariye intumwa za rubanda bavuga ko babonye mu gihe gisatira ukwezi ni ingendo bakoze kuva ku itariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa cumi na kumwe kugeza ku itariki eshanu z'ukwezi kwa gatanu muri uku kwezi mu gihugu hose raporo ikubiyemo ibigaragara muri gahunda ya guverinoma mu guteza imbere abanyarwanda muri rusange ariko cyane cyane ibyiciro byihariye birimo ibyiciro by'abafite ubumuga abagore urubyiruko ndetse n'icyiciro cy'abageze mu zabukuru ageza ku nteko rusange y'abadepite ibikubiye muri iyo raporo depite eda mukabagwiza visi perezida mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ushinzwe iby'amategeko rusange no kugenzura ibikorwa bya guverinoma yavuze ko uko gahunda zari zarateguwe zashyizwe mu bikorwa ku kigero gishimishije gusa visi perezida mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ntiyabuze kugaragaza ahakiri ibibazo binakomeye mu byiciro byihariye by'abanyarwanda nko ku bafite ubumuga ibi ni bimwe mu bibazo bikubiye muri iyi raporo abari muri icyo cyiciro babwiye abadepite ubwo babasuraga mu ngendo zitandukanye ikindi bamwe mu bafite ubumuga badafite amakarita bagaragaje ko bituma hari serivisi zibagenewe batabasha kubona hari ikibazo cy'abana bafite ubumuga bwihariye cyangwa bukomatanije batabasha kugera cyangwa kwiga mu mashuri asanzwe bakadindira hari ikibazo cy'amashuri make kandi ahenze y'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe hari kuba bamwe mu bafite ubumuga bafite ibibazo byo kutabona ubufasha bwo kuvuzwa no guhabwa insimburangingo n'inyunganirangingo hakurikijwe ibiteganywa n'iteka rya minisitiri rigena uburyo bwo korohereza abafite ubumuga mu kwivuza muri raporo yagaragarijwe abitabiriye inteko rusange umutwe w'abadepite byumvikanye ko n'ibyiciro bivugwa ko bikirimo ibibazo byahawe umwanya wo kubigaragaza abana bo mu cyiciro cy'abafite ubumuga uyu munsi abafite ubumuga amashuri yabo yihariye arahenze ntabwo byoroshye niyo mpamvu usanga abana bafite ubumuga ababyeyi bafite abana bafite ubumuga rimwe na rimwe usanga batabona uburyo batabona amahirwe ahagije yo kwiga imbago ziratugora mudukoreye ubuvugizi ku buryo imbago n'insimburangingo zishobora guhuzwa na mituweli ndetse ikajya mu bwisungane kugira ngo nitujya tujya gushaka imbago bitworohe byadufasha mudukoreye ubuvugizi mu nteko ishinga amategeko mu ntumwa za rubanda zafashe ijambo zigaragaza ku bikubiye muri iyi raporo hari depite frank habineza na begumisa safari basanga ari ngombwa abafite ubumuga ko babitaho amaze atararenga inkombe ku bwanjye kandi nkabona akenshi ahantu ubona mu by'ukuri ubona abafite ubumuga ahenshi usanga bari mu cyiciro cya mbere mu by'ukuri ubona- ubona ari aba leta nkavuga ni mu by'ukuri byakabaye duhera aho ngaho ubugizi bukoroha ku buryo izi nsimburangingo zabo bakwiye kuzihabwa eh, binyuze muri mituweli icyo ngicyo ni ikintu cyoroshye inteko ikwiye kugikora kikaba sitireyiti tudatinze tukabatabara Ah, ikindi ah, ni icyifuzo ah, cy'uko habaho ah, mu mashuri hakabaho ishuri ryigisha ururimi rw'amarenga ku bantu bafite ubumuga Ah, abandi bakaba bashobora gufasha kuba babasemurira uretse ikibazo cy'ubufasha buke ku bafite ubumuga hari n'ibibazo bikigaragara ku cyiciro cy'abagore ibigo by'imari biratwizera bikaduha inguzanyo ariko tuyibona bigoranye kubera ko bisaba ingwate icyifuzo rero mfite ni uko mu by'ukuri badukorera ubuvugizi nka hano mu murenge wa nyabimata kugira ngo babashe kutuvuganira muri sako niyo banki itwegereye ituri bugufi dushobora kubonamo inguzanyo nibura badushyiriremo amafaranga buri mudamu wese w'inyangamugayo abashe kujya kuguzamo amafaranga yiteza imbere nta ngwate bi- bimusabye hanze y'ibibazo ku bamugaye bikubiye muri raporo y'abagize inteko ishinga amategeko mu minsi yashize hagaragajwe ibindi bibazo ku bamugaye bafite ubumuga bwo kutabona aba bo barifuza ko inkoni yera izwi nka white cane mu rurimi rw'icyongereza bafata nk'amaso yabo yashyirwa ku kiguzi cy'ubwisungane mu kwivuza kuko bigoye abo muri icyo cyiciro kuyigondera kugeza ubu zaba inzego za leta n'abahagarariye amashyirahamwe y'abafite ubumuga mu rwanda biragoye kumenya umubare wa nyawo w'abafite ubumuga nyuma yo kubona iyi raporo inteko rusange y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yanzuye ko hatumizwa abategetsi babishinzwe bakazatanga ibisobanuro mu magambo ku ikubitiro mu bateganijwe kwitaba hari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ugomba gusobanura uruhuri rw'ibibazo byugarije abafite ubumuga n'abageze mu zabukuru azakurikirana na minisitiri w'urubyiruko nawe uzaza gusobanura ibiri muri icyo cyiciro cy'urubyiruko hazaza kandi minisitiri w'inganda n'ubucuruzi uzasobanura ibibazo biri mu makoperative n'ibindi minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango nawe hagati aho azaba yitegura gusobanura ibibazo bazamuhata bikiri mu muryango ndetse na minisiteri y'uburezi igomba kuzatanga umucyo ku ruhuri rw'ibibazo bikiri mu mashuri makuru cyane ay'ubumenyingiro igihe abo bategetsi bazatangirira kwisobanura ntikiramenyekana eh abagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zishinzwe za- zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha kuri uyu wa kane rwakomeje iburanisha mu rubanza ubushinjacyaha buregamo umunyarwanda kabuga feresiyani ibyaha bya jenoside mu iburanisha rya none humviswe umutangabuhamya w'ubushinjacyaha avuga ko iyo kabuga ataza gutura ku kimironko abatutsi batari kwicwa ku rugero bishweho temistokle mutijima uwo mutangabuhamya mushya w'ubushinjacyaha yahawe izina rya kabu zeru kabiri gatanu mu rwego rwo kumurindira umutekano yatangiye ubuhamya bw'iyarusha muri tanzania ahujwe n'inteko y'abacamanza barirahe mu buhorandi mu buryo bw'ikoranabuhanga amashusho ye yari ahishe kandi n'ijwi rye ryari ryahinduwe mu ncamake y'ubuhamya bwe bwanditse yasomwe n'umushinjacyaha kabu zeru kabiri gatanu ni umugororwa wakatiwe n'inkiko gacaca gufunga ubuzima bwe bwose nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside yemeza ko yari umwe mu bari bagize umutwe w'interahamwe za kabuga ku kimironko mu mujyi wa kigali ari naho yari atuye muri iyi ncamake avugamo ko yaba kabuga na ruhumuriza feniyasi wari mu buyobozi bw'interahamwe mu mujyi wa kigali bari bafite interahamwe zabo ku kimironko icyakora akavuga ko interahamwe za kabuga arizo zari zikomeye cyane kandi zishe abatutsi benshi uyu mutangabuhamya yavuze ko iyo ruhumuriza na kabuga bataza gutura ku kimironko abatutsi baho batari kwicwa ku rugero bishweho by'umwihariko kuri kabuga we umutangabuhamya yemeza ko mbere y'uko jenoside itangira yahaye interahamwe z'imbunda n'imihoro zaje gukoresha mu kwica abatutsi muri jenoside mu ncamake ye arondora amazina y'abatutsi avuga ko bishwaho ku kimironko bikozwe n'interahamwe za kabuga n'iza feniyasi aha akavuga ko hari n'uwitwaga jean pierre nzaramba wavanywe mu rugo rwe akicirwa kuri bariyeri yari imbere yo kwa kabuga uyu mutangabuhamya yavuze ko hari umusirikare witwaga kapiteni simbikangwa wakoranaga bya hafi n'uwitwa emmanuel mugabo bahimbaga rukwengeri wari ukuriye interahamwe mu bice bya kimironko na remera kabu zeru kabiri gatanu akavuga ko uyu kapiteni simbikangwa ari we wahaye rukwengeri urutonde ruriho abatutsi makumyabiri na batanu bo muri kimironko byavugwaga ko bohereje abana babo mu nkotanyi umutangabuhamya avuga ko urwo rutonde rwahawe interahamwe za kabuga nazo zigahiga abagize imiryango yabo makumyabiri na batanu benshi bakicwa harimo n'abagore n'abana umutangabuhamya kandi yabwiye urukiko ko mu kuzenguruka kimironko zihiga abatutsi interahamwe zagendaga mu modoka yo mu bwoko bwa dayihatsu y'ibara ry'ubururu yanditseho amazina ya kabuga umunyamategeko francoise mate wunganira kabuga yabajije umutangabuhamya ko kwivuguruza kuri hagati y'ubuhamya arimo gutanga n'ibyanditse mu ibaruwa yandikiye umushinjacyaha mukuru ni ku ngingo ijyanye n'ahakorerwaga imyitozo y'interahamwe hagati yo kwa ruhumuriza no kwa kabuga mu ibaruwa avugamo ko amatsinda atandukanye y'interahamwe yakoreraga imyitozo kwa ruhumuriza akaba ari naho zihagurukira zigiye igabiro guhabwa imyitozo ya gisirikare nyamara mu rukiko akavuga ko zitorezaga kwa kabuga umutangabuhamya yahakanye ko atavuze ko interahamwe zitoreje cyangwa ngo zihagurukire kwa ruhumuriza ahubwo yavuze kwa kabuga ko ruhumuriza na kabuga bari baturanye ariko ingo zabo zari zitandukanye uwunganira kabuga kandi yamubajije niba interahamwe nazo zarajyaga ku rugamba kurwana n'inkotanyi umutangabuhamya kabu zeru kabiri gatanu aha yasubije ko atigeze abona zijya ku rugamba abasirikare ba leta aribo barwanaga n'inkotanyi umwe mu bacamanza bagize inteko iburanisha yabajije umutangabuhamya uburyo yabashaga kumenya ko interahamwe za kabuga arizo zishe abatutsi bitakozwe n'iza ruhumuriza mu gihe avuga ko bombi bari bafite interahamwe zabo aho umutangabuhamya yasubije ko interahamwe za kabuga yari azizi neza kandi yagize uruhare mu bwicanyi ari hamwe nazo mbere yo kumva ubuhamya bwa kabu zeru kabiri gatanu abagize inteko iburanisha babanje kubaza ibibazo bisoza ubuhamya bwa kabu zeru kane gatanu wasoje ubuhamya bwe kuri uyu wa gatatu umucamanza de guzman yamusomeye amwe mu magambo akubiye mu buhamya bwe bwanditse aho avugamo ko bamusabye kujya gushaka interahamwe nyinshi zishoboka no kuziha ubutumwa aho umutangabuhamya yahakanye ko ibyo ntabyo yigeze avuga nta n'uruhare yigeze agira mu guhamagarira abantu kujya mu nterahamwe yavuze ko atunguwe no kumva mu buhamya bwe harimo ibintu nk'ibyo kuko ntabyo yigeze avuga umucamanza ayane bonomi yamubajije ku byo yabwiye urukiko ko uwari ukuriye interahamwe zo kwa kabuga witwa haje abakiga yamubwiye ko abazajya bamubaza azajya ababwira ko aho kwa kabuga bahigira imbyino gusa nta kindi amubaza indi myitozo yaba yarumvise ko yaberagaho umutangabuhamya kabu zeru kane gatanu yasubije ko bamwe mu nterahamwe bajyanwaga gutorezwa igabiro na gako mu bigo bya gisirikare nabo bagaruka bagatoza interahamwe zasigaye amubajije ubwoko bw'imyitozo bahabwaga asubiza ko atayimenya iburanisha rya none ryarangiranye n'ubuhamya bw'aba batangabuhamya bombi urubanza ruzasubukurwa ku wa kabiri w'icyumweru gitaha hakomeza kumvwa abatangabuhamya b'ubushinjacyaha kugeza ubu kabuga ntarahabwa umwanya wo kugira icyo avuga ku byo ashinjwa kuva urubanza rutangiye kuburanishwa mu mizi gusa mu maburanisha yabanje yahakanye ibyaha byose aregwa avuga ko ari ibinyoma watigeze yanga abatutsi
temistokle mutijima atubwira iby'urubanza rw'umunyarwanda kabuga felicien noneho tujye mu burundi aho komisiyo ishinzwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever igiye gusohora icyegeranyo cyerekana amahano yabaye muri icyo gihugu hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe na magana inani na mirongo inani na gatanu n'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge willy kaneza arakomeza inkuru umukuru w'umurwi severe yavuze ko gasa n'akabanga yibiye amenyesha amakuru n'abakomiseri b'uwo murwi bari mu nyigisho kugera ku munsi wa gatandatu w'iyindwi ku murwa mukuru wa politike gitega izo nyigisho zerekana hanini ukuntu ubwicanyi ndengakamere ubwicanyi butagira izina hamwe niho nyabwoko bitegurwa zizotangwa n'abahinga b'abarundi cyane cyane baganisha ku mabi yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo irindwi na kabiri aho ubwicanyi bw'uwo mwaka bwahitanye ibihumbi n'ibihumbi by'abahutu mu burundi nk'uko amatohoza yakozwe n'inzego z'igihugu na mpuzamakungu zerekana yerekana umukuru wa sever asanga imbere y'uko ubwo bwicanyi buba harabaye ibindi bintu bitari bike byaganishije kuri bwo nibyo umurwi wiwe watohoje ko pierre claver ndayicari ndabivuga buke kubera ntaragira ko tubwira inzego uyu mwaka icyegeranyo kizosohora kizovuga ibyo twatohoje byabaye mu burundi kuva igihumbi kimwe amajana munani na mirongo munani na gatanu tuduge duce ku badagi bari mu burundi duce ku babirigi bari mu burundi turaba intwaro y'icami nyene yigenjeje turaba abantu baje kwihigisha ijambo ry'imana nyene bigenjeje remisiyoneri twongere tuduge turaba ivyatugoye mu myaka mirongo itandatu mirongo itandatu na gatatu na gatanu na gatandatu n'icenda mirongo indwi na rimwe kubera tubifatanya n'ibyo twavuze umwaka uheze yasubiye kwemeza nk'uko yabibwiye inama nkenguzamateka na nshingamateka umwaka uheze ko ubwicanyi bw'irindwi na kabiri ariho nyabwoko ryakorewe abahutu uno munsi tukididinganya turavuga iho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu burundi tukavuga crime contre l'humanité ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu bo mu burundi mu gihugu cyose ariko perezida ndayishimiye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka yatangaje ko hataragera ko ubwo bwicanyi bwitwa ihonyabwoko yarasiguye icyatumye leta ibangira hariho abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo iby'irindwi na kabiri ngo ni ihonyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga hariho abavuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki none tuzoza turafata akamanyu manyu uburongozi buca buvuga ngo ko muzaka akamanyu reka tu oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira ico cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze mugu uno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere ibyashyikirijwe na kizigenza w'abarundi byaranyuze terence mushano umunyamabanga mukuru wa se jenoside kirimoso ishyirahamwe rihana inyungu z'inkehwa z'abatutsi rikagwanya ibyiyumviro vya jenoside ku isi yakebuye iba severe ziba n'izindi nzego zemeza ivyo vyaha bakwiye kuvyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni oni bayitinyira iki na Gervais Nibigira umwe mu baserukira amashirahamwe yigenga akorera hanze y'igihugu akaba n'umucikacumu mu bwicanyi bwo mirongo icyenda na gatatu bwakurikiye iyicwa rya perezida Melchior Ndadaye arashima ijambo rya perezida Ndayishimiye avuga ko ritanga umwizero mwinshi ku bwiyunge bw'abarundi hakenewe ko haba humvikana hakaba winyanyura cyane cyane itegeko rihari uyu munsi kugira ngo hashigweho itegeko rihumuriza imigwi y'abarundi bose kandi hagaca hashigwa mu mugwi abantu abashingantahe n'abapfasoni ibyo n'ijambo ari nta makemwa bashobora kurondera ukuri mu ntumbero yo kunywanisha abarundi ariko atari kuzura kaboze gusa amajambo rero y'umukuru w'igihugu ashobora gufasha kunywanisha guha umwizero abarundi abamenyesha amakuru bashatse kumenya ico ndayicariye yibaza ku majambo ya perezida ndayishimiye ari n'abamugena yavuze ko amutahura rwose kubera ari umuvyeyi w'abarundi bose mu gihe umurwi wiwe ari uw'ubuhinga uvuga ivyo wabonye umukuru w'igihugu niwe sebarundi niwe aramuswe igihugu uyo ntawe umuvuguruza icyo ni cya mbere hanyuma intebe yicaye ko nk'umukuru w'igihugu ni intebe yo kubaha urugwego turongoye rwitwa severe rushigwaho n'inzego z'igihugu twitwa umugwi w'ubuhinga umwanya w'umugwi w'ubuhinga mu kuvuga ibyabaye si wo mwanya w'uwurongoye igihugu kuko urongoye igihugu nashinzwe severe gusa uwurongoye igihugu araba ubuzima bw'igihugu mu byumba byose nihagera twebwe turizeye ko umukuru w'igihugu azovuga ahagaze n'inyuma yo gutangaza ko ubwicanyi bw'irindwi na kabiri ariho nyabwoko ryakorewe abahutu inama nshingamateka ikabishyira ku mukono umurwi severe n'ubu nta bundi bwicanyi uribanda ko inyuma hafi y'umwaka kuko n'ubu uracacukura gusa ibinogo rusange ibyafubwemo abahutu icyo gihe ukanabaza abafite icyo bazi kuri ubwo bwicanyi eroge uri kaneza ijwi ry'amerika inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje mbibutsa ko ibiganiro byacu byose mushobora kubisanga kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com akarongo gahengamiye imbere podcast ugahitamo icyo ushaka kumva nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi nshimiye na bagenzi banjye bamfashije kuyategura no kuyabagezaho cornelius ku buhanga bw'ibyuma na fatu alimas kalala wamfashije kuyegeranya kuri mikoro ari kumwe na jeffrey mutagoma twese hamwe turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese